o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso kwa tshimologong fela a re tshimole gore go tlwaelegile go le go kana kang gore batho ba borre ba tlhoke thari ba ba seka ba na le bokgoni jwa go ka tshola um re pele re ya fao um tsetlebo ke thome ka gore um re thoma gore neng gore ntate wa monna o palelwa ke go ba le bana so ntate wa monna o tshwanetse o ba a tlhakane le mme for ngwaga ba sa bereketse kgotlhopo so if ba tlhakana regularly e tseng pele go tlhakore papa bereka eh ko gole a boa every month or every two months e be ba tlhakana so ba tshwanetse gore ba tlhakane regularly for ngwaga and then ba sa mm-hmm. berekise kgotlhopo or di-contraceptives mme a sa berekise dipilisi or a sa tlhabe and then mm-hmm. after ngwaga e be go sa le ngwana ke ge re re go na le bothata mm, mm, mm. teng fela fo ra go itse yang gore bothata bo ka fo letlhakoreng la garre aha so <laughs> gantsi re re bothata bo ba go gopalla go go ba le bana re re ke couples disease so ke bolwetse ba ba couple e so ke batho ba babedi ga re batla go pointa di-fingers gore bothata bo na le ntate bothata bo na le mama so ke couples disease that's why ga o iragala so gore after ngwaga batho ba babedi ba pala ko go ba le ngwana mme o ya ko gynecologist e leng doctor ya basadi ntate o ya ko urologist o tla mo rona so e be re ba checker bo botlhe ka nako e teng ga ona e le ya gore mara nna mo ke tswang teng ke na le ngwana because go na le ntwela re bitsang gore ke secondary infertility secondary mm. infertility ke ge motho a khonne go ba le ngwana wa ntlha or wa ntlha le wa bobedi but e be a palelwa ko go ba le ngwana wa bobedi or wa boraro so go ya mm. pele go be go pala a e re gore mm. because motho o bile le ngwana um two years ago gona yaanong o tla kgona go ba le ngwana so bo botlhe ba tshwanetse gore ba bone dingaka tsa bone ehe bontsi ba nako a gona le mabaka mangwe a a rileng a a tseneletseng ka gongwe a tsamaisanang le itekanelo le tlhaloganyo a dirang gore motho a re a feletsa tlhoka thari yeah so go na le re lebeletse mo letlhakoreng la borre go na le thaka tse pedi mo motlhogong mo biokong um eh, thaka ya ntlha re e bitsa gore ke hypothalamus o bo go tla tlhaka ya bobedi ye re e bitsang gore ke pituitary gland so thaka tse tse pedi di botsa thaka tse tsa ka mo sakaneng gore thaka tse tse pedi tsa ka mo sakaneng di kgone go bereka so re simolola gone fao gore go nna le batho ba bangwe ba belegilwe thaka tse tse pedi tsa ka mo boyokong di sa bereke pila and then go tswa moo molaetsa ga o kgone go fitlha mo ditsakaneng mo dithaka tse tse pedi tsa mo gore di kgone go bereka di kgone go etsa bonna so re thoma ra lebelela eh ntate gore ke motho o yang o gotse yang ha belegwa no na le mo seemong se se feng and then o gola pila all those things e be re etsa di-blood test go check-a thaka tse tse pedi gore thaka tse pedi tsone di a berekana before re ka ya ka mosakaneng if thaka tse tse pedi di a bereka ga one ne bothata e be re tsena mo sakaneng mo sakaneng e be re etsa di-test gape tsa madi ra etsa le sona sona ke le re e etsang ge mosadi a imile re batla go bona ngwana ka fo gare and then e be kgona re kry-a more information ka thaka tse tse pedi gantsing wa kry-a gore monna o belegilwe o le monnyane a sene thaka tse tse pedi ka mosakaneng e re e bitsang undescended testis so ge monna a belegilwe a sene dithaka ka mosakaneng ditapola di ntse ka mo dimpeng di a fisa and then ge di fisa ga di kgone go etsa bana so operation mm. unfortunately e tshwanetse gore e itsiwe ngwana a na le eighteen months to two years or ditapola tse tse pedi di itsiwe fatshe di nne ka mosakaneng mara mm. if ntate o na le thaka e tee thaka e tee e ka e kgona go etsa ngwana ga ene bothata as long as e le mm. one e le teng ka mo mm, mm-hmm. a re boele mo ntlheng e ya dingwaga gore motho wa rre o tshwanetse go tshwenyega leng gore ha emana go na le sengwe se se phoso ka nna ka gongwe a ntse a kopana le molekane wa gagwe nako le nako jaaka o kaile gore tshwanetse e ne seo sa kgapetsa le kgapetsa yeah but yaanong a re lebelele dingwaga gore o le dingwaga di le mabedi kana mabedi le botlhano a o tshwanetse o tshwenyege o le rre kgotsa wa go tshwenyega kwa o setse lo bo thirty bo thirty five so go na le um gantsi ga re bua ka menopause re phela re bua ka menopause re basadi ba ya menopause mae a fela mara ga re bue ka banna banna mm. go nna le ntho e re e bitsang gore ke andropause so ke menopause ya banna so go a fitlha seemo se le goreng monna bonna ba bo ya tlase but phapano ke gore gone yaanong basadi e irega between the ages of 35 and 45 eh mara mo banneng ke after the ages of 55 60 years go ya go godimo so ga o e ka mengwaga per se but e ya ka gore ntate o o lekile go ba le ngwana le motho wa sesadi for sebaka se se kankang if o lekile for ngwaga ke gona re re go na le bothata whether o na le 20 years or o na le 50 years ba tshwanetse re ba ba lekile for 12 months oh okay hm o ka re leletsa mo go 0898605665 go ka botsa dipotso mo go 0898605665 kana ga ona le matshwenyego mangwe o le rre kgotsa o le mme o tshwenyegetse rre ko lapeng e doc a re lebele ntlha ya gore a motho wa rre wa tshwenyega mo semoyeng emotionally ha ile e gore itse keng ga gona ngwana wa leka wa leka mme ga gona ngwana a se o se feletsa se mo tshwentse emotionally le mentally borre ba bantsi ba tshwenyega mentally emotionally eh spiritually also because ba utlwa gore ga ba fella ga kgone go ba monna a felletseng a palela go etsa bana eh borre ba bantsi mme o tla ya ko doctoreng ya basadi doctor ya basadi ba mo check-a e be re lotso tsotlhe di siame eh papa ke ena tshwanetse gore a ya bone doctor ya banna ga ba batle go tla gore bona eh ong to mm. find gore ge ba katla ba re bona re ka ba thusa because di-cost tse dintsi tse di khosang gore monna a palela ke go ba le bana re ka di-correcta e ya kgona go ba le bana but ba tshaba um ba fila embarrassed ba fila gore i'm not man enough so ga ba batle go tla go kry-a thuso and re mm. thusa borre ba bantsi every day gore ba kgone go ba le bana mm-hmm. mofuta wa botshelo kana mokgwa wa botshelo yone lifestyle le ka mokgwa kana ka go ikatisa ka go ja a gona le ka mokgwa go tsang karolo ka teng mo goreng re a tlhoketsa gone mm-hmm. yanong go na le dijo tse dintsi tse di jang tse di affectang mebele ya rona ka eh, ka ditsela tse di fapaneng um dijo ke tse dintsi but what we always tell balwetse ba rona ke gore um a healthy lifestyle e covera malwetse otlhe dikankere go ba le bana lotse tsotlhe gore batho ba avoide dijo tse di nang le acid e ntsi ba avoide mm-hmm. di-feasy drinks ga ke tlo di bua ka mabitso um mm-hmm. di-feasy drinks re di eh and then um re re re fokotse red meat re je white meat di-anc fishi um eh, chicken ke lo tse re dije thata eo e seng di-red meat and then mm-hmm. gape le go nwa metsi re fokotse letswai so tshwanetse re nwe metsi a liter to two liters a day and then o fokotse mm-hmm. letswai e seng gore o mm-hmm. tlogele letswai but le fokotse ehe mo mogaleng re na le pinky kwa coster os pinky hello le bole re teng o kae maitsho re teng o etseng a ke a ke na bothata ne bothata ke gore ke nna ka metlha ke tshwenyegile thata ka eng ehe nna ka ga go etsa o na le thirty-one years but o na le mosadi ke leng a nna le ene maare ga go tse gore a nne lengwa le ene o a tla mpotse gore matsapa keng so ke tla a kitse gore ke mo reye kereng ee ene mosadi motho a nnang le ene ene o na le ngwana go tswa ka koo oh okay yaanong um eh, a o se sa tlile a go batla thuso go le gongwe a go bona um dingaka um nna rile re o ya mansfield ke ile ka mo tsenyetsa appointment ko teng so a ba sa ye ka ntlheng ya mmereko oh okay no um ra leboga ke re nna ntse o reditse gore um doctor o tla e arabela jang a kere ke a lebogakeo ehe a re tse o mongwe gape doc pele ga pele ga o arabela e ya go spinki tebogo kwa tsokonyana tebogo hello tebogo tla ke botse doctor gore o moditse potso ya dijo jaanong o aka ke ko dinong like bo dibiri diango le lekwalo a tsone di ya go karole dintlhana ka mo go goreng setlha sa re se ka sa dira a ka mphithise mo go yone eo okay dino o ra bo di eh, eh tsa alcohol jalo jalo le kwae gona le yone a ya kgona go affecta mo goreng performance eh, or something fitlhele go sena gore karabo ya teng oh okay ra leboga doc e, potso ya bobedi ha ka e kry-a ke kry le ya ntlha potso ya bobedi a re re re tsenelle thata mo ya lifestyle re tsenelle thata mo dijong yaanong potso ya gage tota-tota ke gore dibiri tsone kana dino tse di nang le alcohol le motsoko a le oh. tsone di kgona go tsa karolo mo go ka gongwe go mekamekana le performance ya ga garre go akaretsa le gore e ka tseela jalo bokgoni ba gore a nne le thari yeah the main thing mo o raise a good point the main thing ke smoking smoking e a fokotsa bonna smoking e ka etsa motho gore a palelwe go etsa bana eh alcohol in a uh, moderate amount of alcohol e seng go nwa bjala thata mothata gwa every day so mm -hmm. uh, moderate amount of alcohol ba e setse e bontshitse gore it's good for bonna um lo tsa go mm-hmm. tshwana le di-wine all those things but e seng go tagwa every day the more o e nwa the more go tshenyega mo bonneng but go o e mm-hmm. nwa just moderately go siame and then um uh, potso ya ntlha um ntho tshwanetse re e out pele ke gore kgapolo e ga ntse go na le expectation from family gore mm. eh sa le le nyalana neng eh gona nong ga la tlhabe ba le bana <laughs> eh kgapolo o kry gore kgapolo ba ipoditse gore bona ba sa batla go etsa one two three before ba ka thoma go etsa bana you know mm -hmm. so that's the other thing gore go na le pressure mo family expectations gore lenyalane twenty twenty wa le sa tlhale ba le ngwana eng eng so if ba palelwa ke go ba le ngwana and ba tsamile for ngwaga then uh, men's clinic is not the place to go men's clinic ba tlhokomela go tsoga ga monna he monna a sa khona go bereka e teng mm. taba ya bana so if ke taba ya go etsa bana ba tshwanetse ba bonwe ke urologist mhm a re tsenelele thata jaanong mo thusong gore eh go na le mefuta e feng e farologaneng e le gore ka gongwe e ka thusa rre go ka nna le ngwana ngwana ke yo go teke wa gage ke re a re tsenelele thata mo mo ya go thusa gore ke mekgwa e feng e, e farologaneng ya go ka mo thusa rre yo e, a gona le metšhini a gona le bo dipilisi tsa ka dinwang a gona le di-injection e tse e le gore tshwane tsa di tseye gore a kgone go bona ngwana alright so eh ge papa a etla eh doctor o tla mo checker a etsa di-test and then go na le test e re bitsang gore ke semen analysis eh re mo romela ko lebe ko lebe ba etsa semen analysis so mo semenaneleseng go lebelelwa lope nne um eh, gore di-speme di teng na and then if di teng um di feta twenty million na or di ko tlase ntse batho ba batsi ba rata go e gore low spam count ga ke so gantsi wa mm. kry di teng mara di ko tlase nako engwe wa kry di teng um normal number but ga di kgone go swima so ge di sa kgone go mm. swima di ka se kgone go tlhana le lee and then gwa ba le ya boifo le goreng di teng di a kgone go swima normal number but ga di normal o kry se se na le tlhogo tse pedi Eh, five tails or se se na mmele e le tlhogo e tlhakane le um the tails so e ya ka gore bothata o mo kae and then ge re fetsa mo re go tseya madi and then go ya ka dipoelo tsa madi e be re decide gore re go fa dipilisi na so go na le dipilisi so if bothata ke low sperm count for example go na le dipilisi tse re ka go fa tsone ore di-sperme tsena di ye godimo nomoro and then o kgone go etsa bana without go tlhoka operation and then mm-hmm. sometimes wa kry-a gore um eh, semene ga e na difeme go na le blockage so tshwanetse re retse operation re thibolile mo go thibaneng and then after after re unblockile mo ne go thibane ke gona um eh, dispeme di tlhagelela on the semene papa e be kgona go ba le bana so tso mm-hmm. tsotlhe di teng um dipilisi le di-operation options the other thing e nka e botsang bontate gore eh ge ba zama go ba le bana ba se ya ko tleliniking or ko doctoreng e be doctor a ba tlhaba testosterone ba se ba tlhaba testosterone because testosterone e ba itlhabang e khosa e gore papa a palelwe ke go ba le bana go ya ko pele and mm. gantsi ge ba ya ko ditleliniking le ko di-doctoreng ba go tseitse bo doctor ba bangwe e be ba tlhaba di-testosterone so if o sa batla go ba le bana um eh, discussa pele le doctor ya gago before a go tlhaba testosterone gore wena o sa batla go ba le bana because ga ba tshwanela go tlhaba testosterone dok mabaka ya beileng matsapadi a bo di a tsele ko kae re yo a kgonne go dira ngwana kana bana e be le mole re we amile gane re tshimolola yanong ke batla re tsenele mo gone gore nne mane motho o na le ngwana ko ntle o kgotsa o na le ngwana mo lenyalong la ntlha kgotsa pele ga a tsena mo lenyalong a na le bana mare ga a sa tlhola kgona go dira bana next matsapadi a bo di a tsele okay ke tla thoma ka go nna controversial ha ke re tsitsileng um eh, ya ntlha a tshwentse re make sure ka nnete ke ngwana ga gaena <laughs> gantsi go na le bontate ba bang that's why kere ke tla kgoma ka ona controversial um eh, e tlabe ntate a re no nna ke na le ngwana ore ke na le bana ba babedi o mongwe to gore mama o bone gore go apala e be a ira plan e, mm. eh, e ka ba gore ke decision e tserweng ke family go na le cultural go na le di-family tse dingwe di a tsenelela e be di bona gore no mo go na le bothata e be ba bitsa mm. o mongwe ka mo lapeng gore a thuse papa go ba le bana akere ke mm-hmm. so e ba tswela pele a nyala gape a be le bana e ba ipitsa gore ao mara nna ke na le bana that's why ke re ke mm-hmm. couples disease ha ina gore nna ke na le bana ko morago or ka re investigate bo botlhe akere um mm-hmm. eh, but ba lo reng ka nnete ke ngwana gae wa iregela gore o tswela ko pele e bapalela ko go ba le ngwana bobedi ore wa boraro e ka ya one e ka ba papa o ile a nwa dipilisi a lwala bolwetse bo bongwe dipilisi tsele e be di khosa gore a palle ko go ba le bana so go na le di-drugs tse le goreng batho ba di berekisa ore ke gore papa o kile ba le kankere e be ba mofa di-chemotherapy lo tse di so akere go ya ko pele or ba mofa radiation for malwetse a mangwe and then a sa kgona go ba le bana foo um lo tse dingwe ke mmereko o wetsang batho ba berekang ka di-chemicals ko di mining ko di factoring or ke gore pele na sa bereke fao sentse a thomile go bereka fao dilo tse bjanong di affecta bonna ba gage bone batho ba berekang ka mo di-officing ka di-laptop go na le di-theory tsa gore batho ba phelang ba beile di-laptop on their laps because go a fisa di dira gore bonna bo ye fase so ke dilo tse hmm. dintsi tsa mefuta-futa wa bona motho a hmm. kry-ileng accident gona yaanong o mo wheelchair lo tse di so wa bona hmm. pele ga re kgaogana e ga gona gore nka tlhoka go e botsa doc mme re lebeletse nako ba ba ba potapota borre ba bangwe ba go direnkeng kwa ba go go bo mangmangmangmang ba ba ganwa dipitsana ba re ba thusa gore go nne matlhagatlhaga ko lapeng go tsena tsena ba ga dipitsana mo gore ba nne matlhagatlhaga ko lapeng a le gone go na le go tsaya karolonyana gongwe gore itse keng e ne ntse e tla e foforanyana fa e le go ba tsela ditšhono tsa gore ba nne le thare ya um eh, yona ya kgonagala le ge ke boletse gore le di-drugs tse di berekisang tsona tse di reng ke tsa sekgowa eh le tsona tse tsa se tsa setso tsa rona tso tsotlhe di a tshwana di na le mathata a tsone eh the only advantage ka di-drugs tsa segoa is that eh re a itse gore mathata a tse ke one two three so gantsi mm. doctor before a go fa tsone o tla go botsa gore e e go na le bolwetse bo bo so o ka enwa e e futsa batla go etsa one two three nka se go fe yone re ko go fe e nngwe go fapana le tse motho a rekang mo robotong or ko taxi rank ga o itse di tla ka morago tsa tsone ke bothata bo mm-hmm. e seng gore mm-hmm. tse dingwe ga di bereke ke a bona ke na le balwetse ba bantsi ba tla mpotsa gore no doctor ne ke berekisa eng eng ke kry-a ko taxi rank ne e bereka pila gone nong ga e sa bereka so e seng gore a di bereke di a bereka mm-hmm. bothata ke gore ga re itse ditla ka morago mm -hmm. yaanong ba bangwe ba na le go na le tumelo ya gore go na le dijo dingwe tse o di jang tse di ka go nonotshang le tsone di dire gore o kgone go nna le thari a le gone ke kakanyo fela e teng mo mmileng kgotsa ke kakanyo e le gore e nepagetse no yona ga ya e nepagala mo dijong mhm. eh dijo re advisa batho ba ba palwang ke gore monna a tsogele pila go na le dijo tse o ka di jang gore monna a tsogelwe pila but he e tla mo go ira bana a di teng eh go na le dijo tse re di bitsang gore ke di-aphrodisiacs o ka ja chocolate eh o ka ja di-banana di-avo so go na le some science mo bontate ne ba mixa mageu le di-chocolate ba re di di-peanuts e eng e so di teng di a bereka tseo mara go ira gore monna a nne strong e seng go etsa bana ee ee, ee doc ra leboga re lebogetse nako le tshedimosetso e re neetseng yone le thuso tota o thusitse ba le bantsi ra leboga thata fela molaetsa wa gago wa bofelo ko baretsing ba rona eh moletsi wa bofelo ke gore bontate ga ba itlwe go ya docteng le ga ba sa lwale ba ne o ya go etsa di-check up every year o tshwanetse gore o bone doctor ba etse di b p ba check di-cholesterol ba check madi a prostate ngwago mongwe le mongwe re se ka emela go nna le bothata go ya ko docteng because gantsi o emela go nna le bothata ga ona ntho e bo doctor ba ka e etsang ga re itlwetseng go etsa di-check up every year mm doc re lebogile go tlhole sentle dr razuma go leboga re lebogile re lebogile thata ke dr rozuma ene ke urologist ngaka ya borre kwa dr george mokari academic hospital e ne re buisana jalo ka go tlhoka thare ga borre hei o buile go le gontsi bagaetsho o buile go le gontsi e ke lebetse go mmotsa gore nkgopotse gore kana menopause a borrekeng borre le na le menopause le lona utlwe <laughs> se bomme fela ba ba na le menopause mme tlante re itlhokomeleng re itlhokomela jalo itekanelo ya rona mme wena ga e le gore ka gongwe o o o o o batla go utlwa tshedimosetso e gape e o tla jalo kwa mafaratlhatlheng a motsweding fm www motsweding fm co za o tla e bona ka botlalo gape puisano e gore o tle o kgone go itsela sentle o le motho wa rre yo okay okay okay okay borre ha le batla go thusa mothakane gore a a vote sentle eh chocolate ga te ya bereka banana ya bereka avocado ya bereka mageu ka chocolate geu ka chocolate le di-peanuts tla go thusa di tla go thusa yaanong mo malobeng re buisana le ngaka ya rona ya bomme borre nthetsang mo malobeng re buisana le ngaka ya rona ya bomme a bua re he he ga o le rre o seke be wana be gore ngwana ke wa gago <laughs> no mathata ke gore gompieno e ne re buisana gape le ngaka ya borre le ene a bua sone selo seo e, le ene a bua gore tsaya ngwaga bagaetsho le ngaka rona ya basadi itse re tsaya ngwaga ke le gopotsa ura ya bolesome go fitla ura ya bongwe thapama